murumva radiyo ijwi ry'amerika iravugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mwaramutse neza nshuti muduteze amatwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo ikaze kuri radiyo yanyu isi yose hejuru hizihije umunsi mpuzamahanga wo kurwanya amabi ashingiye ku gitsina akorerwa abagore uburundi nabwo bwifatanije n'ibindi bihugu butangiza ubukangurambaga buzamara iminsi cumi n'itandatu ni akaryo keza kandi kuri abo bose biyemeje kurwanya amabi afatiye ku gitsina ko gusubiza amaso inyuma ngo barabire hamwe aho bateje ikivi ibyagenze neza babishishikare ibyabagoye nabyo babitorere umuti uyu ni umukenyezi karere k'inyana jeannette rwiyemezamirimo mu burundi igipolisi cy'i nairobi muri kenya gikoresheje ibyuka biryana mu maso ejo cyatatanyije abigaragambyaga mu mahoro bizihiza uwo munsi mpuzamahanga wo kurwanya urugomo rukorerwa abagore abaturage barenga ibihumbi makumyabiri na bine birukanywe mu ngo zabo n'intambara muri teritwari ya rucuru mu ntara ya kivu ya ruguru muri kongo ibihugu bya afurika ntibyishimiye amasezerano y'inama mpuzamahanga ku mihindagurikire y'ibihe aya makuru hamwe n'ayandi twabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya mube hafi ya radiyo yanyu ibiganiro byacu turabihera ku makuru avugwa hirya no hino ku isi igipolisi cy'i nairobi muri kenya gikoresheje ibyuka biryana mu maso cyatatanyije abigaragambyaga mu mahoro bizihizaga ejo umunsi mpuzamahanga wo kurwanya urugomo rukorerwa abagore inkuru mugezwaho na fideli niyongabo abari mu myiyerekano bariko bibuka umunsi mpuzamakungu wahariwe kurandurana n'imizi amabi akorerwa abapfasoni abari mu myiyerekano mu nyuma yaho bariyamirije inguvu z'umurengera zakoreshejwe n'igipolisi batangaje ko ata ngingo leta iriko irafata kugira ihagarike amabi nk'ayo waitira karanja aba ku mugwa mukuru wa kenya nairobi yatangaje ko igipolisi arico cica abapfasoni ko arico gituma kidashaka ko bagira imyiyerekano yo kwiyamiriza iyicwa ry'abapfasoni karanja yavuze ko igipolisi categerezwa kuba kibakingira yavuze ko abari mu myiyerekano bashaka ko igipolisi kibazwa ku nyifato yacu inzego z'igipolisi muri kenya zatangaje ko abapfasoni mirongo icenda n'indwi bishwe mu bice bitandukanye vy'igihugu mu mezi atatu arangiye yonyene yamara abaharanira agateka ka muntu bo bavuga ko abaruta ngaho bicwa yamara ntibimenyekane mu ndwi iheze perezida william ruto yariyamirije ibitigiri vyiyongera vy'abapasoni bicwa yasavye ko abanyakenya bakorera hamwe mu kigoro ko gukingira amabi afatiye ku gitsina akorerwa abapasoni mu gihe amakungu ahimbaza intango y'imisi cumi n'itandatu yo kwiyamiriza amabi afatiye ku gitsina akorerwa abapasoni hepi olal aharanira ubutungane yatangaje ko leta ya kenya itariko irakora ibihagije yavuze ko ruto adakwiye kuvuga gusa ko abapfasoni bicwa ngo afise uruhara rurengeye urw'abandi rwo kugira ico abikozeko itangaje ko ruto yotegerezwa ahubwo kubwira abanyagihugu abantu bamaze guhagarikwa muri uyu mwaka kubera bica abapfasoni muri uganda umutegarugori wa kiza besigye w'umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi yemeza ko nta butabera butabogamye yizeye nanone fide niyongabo atubwira ibindi Winnie Byanyima umutambukanyi wa Kiza Besigye yatangaje ko atiteze ko umugabo wiwe aciga urubanza rubereye muri sentare ya gisirikare inyuma y'uko anyurujwe muri Kenya agatahukanwa muri Uganda aho yagiririjwe icaha c'uko yari afise ibigwanisho hamwe n'ibindi vyaha muri sentare ya gisirikare Byanyima mu ndwi irangiye yaratangaje ko umugabo wiwe yafashwe ku itariki 16 y'uku kwezi kw'icumi na rimwe igihe ariko amenyekanisha ku mugwa mukuru wa Kenya Nairobi igitabo yari yasohoye Winnie Byanyima umupfasoni wa Kiza Besigye yavuze ko ibyaha umugabo wiwe yagirizwa bifatiye ku mpamvu za politiki yasabye perezida Yoweri Museveni gukubitiza agatima mpembero akabona ko kwegeka ivyaha bitagira ishingiro ku batavuga rumwe nawe kugira abanumye ari ibintu bigayitse abategetsi bo mw'ishirahamwe rijejwe agateka ka muntu ku isi Amnesty International n'umutegetsi akomeye mu bushikiranganji bujejwe imigenderanire muri Kenya batangaje ko habaye inyuruzwa rya Kiza Besigye umuvugizi wa leta ya Uganda Chris Baryomunsi mu ndwi irangiye yaratangaje ko igihugu ciwe kitanyuruza abantu ihagarikwa rya Besigye mu mahanga ryakozwe hisunzwe gukorana n'igihugu yafatiwemwo umuvugizi w'igisirikare ca Uganda Felix Kulaije yatangaje ko sentare ya gisirikare izocira urubanza Besigye ikurikije amategeko
impunzi z'abanyepalestina ziri mu nkambi iri muri Gaza aho zumva kenshi urusaku rw'amasasu mato n'aremereye kwisanga mu nkambi kuri bo ni nko guhungira ubwayi mu kigunda mu gihe nk'iki cy'itumba n'ubukonje bukomeye benshi muri bo bahitanwa n'imibereho mibi mu mahema bumvikanisha ko ibagoye inkuru mugezwaho na timu ishimwe abarenga miliyoni ebyiri n'ibihumbi magana atatu muri gaza bakuwe mu byabo kandi benshi muri bo bamaze guhunga kenshi intandaro yabyo ikaba ari igitero umutwe wa hamas wagabye muri isirayeli umwaka ushize ubu aba bahanganye n'ikibazo kibagoye cyane cy'imvura igaragara nk'iremereye ugereranyije n'imyubakire y'amahema babamo kuko hari igihe bisanga ibyo kurya byabo n'imyenda ibakingira imbeho ntacyo basigaranye ikigo cyo muri palestina gishinzwe ubutabazi bw'abaturage muri gaza cyavuze ko ibihumbi by'abavuye mu byabo bagizweho ingaruka n'imyuzure yo mu bihe by'imvura banasaba abaterankunga kubaha andi mahema yo kubakingira witwa sami oseile nubwo bigaragara ko atishimiye ubuzima abayemo ashima imana
twataye ingo zacu duta n'ibyacu byose twiruka duhunga urupfu n'ibisasi amazu yacu yarasenyutse turashima imana ko twaje hano twarokotse itumba rishize none n'ubu turi hano nk'uko ubibona amahema yacu akoze mu bintu bimeze nk'impuzu iyo imvura iguye iratunyagira hejuru akoze muri niro ariko ku mpande ni impuzu imvura yinjira ahantu hose turi mu bihe bikomeye
undi wahungiye aha nawe arasobanura ko amahema babamo atakorewe ibihe nk'ibi by'ubukonje barimo
aha hantu nta bikoresho bihagije bihari aya mahema akoze mu myenda mu gihe cy'izuba ntashobora kurigukingira no mu gihe cy'imvura bikaba uko ahita asenyuka iyo imvura iguye ntidushobora kuryama kuko tugomba kuyafata tukagerageza gushimangiramo ibiyakomeza kugira ngo ataguruka kubera umuyaga ubu abantu bamaze kugwa mu ntambara ihanganishije izo mpande zombi ku ruhande rw'abanyapalestine bagera ku bihumbi mirongo ine na bine magana abiri na cumi n'umwe naho abarenga ibihumbi ijana barakomeretse iyi mibare yatangajwe na minisiteri y'ubuzima y'i gaza ayo yari amwe mu makuru avugwa hirya no hino ku isi nshuti banywanye b'ijwi rya amerika tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwa interineti kuri wa eshatu akadomo radiyo yacu vowa akadomo komu ku mbuga nkoranyambaga facebook instagram na youtube adrese ni voa radiyo yacu radiyo ijwi rya amerika ibiganiro byacu birakomeje muri repubulika ya demokarasi ya kongo abaturage barenga ibihumbi makumyabiri na bine bavuye mu byabo mu mpera z'icyumweru gishize muri gurupoma ya bambo teritwari ya rucuru intara ya kivu ya ruguru kubera intambara hagati ya ma makumyabiri na gatatu ingabo za kongo fardc n'abarwanyi ba wazanendo ni inkuru ya jimmy shukrani bakomera urigoma Groupe ya Bambo ni imwe mu zigize shoferi ya Bwito muri teritwari ya Rucuru. Ni agace kazwiho kuba karabaye isibaniro ry'imirwano hagati y'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'umutwe wa M makumyabiri na gatatu urwanya ubutegetsi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Iyi grupema ya Bambo iri mu birometero birenga mirongo irindwi na bitanu uvuye mu mujyi wa Goma, igizwe n'uduce tuzwi cyane ku ruhando mpuzamahanga kubera ibikorwa bitandukanye byahakorewe bitewe n'intambara z'urudaca mu burasirazuba bwa Kongo. Aha twavuga nka lokalite ya Kishishe yavuzweho bikomeye cyane kuba harabereyemo ubwicanyi bw'abasivile benshi barenga ijana na mirongo inani mu mwaka ushize, ndetse n'ibikorwa by'ihohoterwa rishingiye ku gitsina byakorewe abagore babarirwa mu majana. Imiryango mpuzamahanga yashinjaga ibyo byose abarwa b'umutwe wa M makumyabiri na gatatu ariko ubuyobozi bw'uwo mutwe bukabihakana kuri iyi nshuro muri ako gace abasivile bagera ku bihumbi makumyabiri na bine bose bakuwe mu mazu yabo ku gahato ibi byemezwa na bwana Isaac Kibira umuyobozi wungirije uhagarariye guverineri w'intara muri grupema ya Bambo wumvikanisha ko ibyo byakozwe kuva mu gitondo cyo ku cyumweru gishize nyuma y'ibitero M makumyabiri na gatatu yari ihanganyemo n'abarwanyi ba Wazalendo avuga ko ibyo byakozwe n'umutwe wa M makumyabiri na gatatu tuka ibambo bifashe nabi na alor ibutare eh, hasi cyumweru kimwe na hariya ibuhambi baje bavuga ngo no abantu bose nibava mu izo nsisiro baravamo ni M23 yaho ngaho ikabizo alor abantu baravuye muri urwo rusisiro bariruka bajiza kabizo za tongo za kirumba n'ikagando hey, ni benshi cyane ni benshi cyane hubwo bageze hafi mu bihumbi mirongo ibiri na bibiri eh, nibo bakuwe mu byabo abandi baja mu misozi n'izo nsiziro zumaze kuvuga ababakuyemo ni M23 avuze eh, ngo nimuvemo uyu muyobozi uhagarariye leta muri ako gace avuga ko ibyo bikomeje gutera impungenge zikomeye cyane niho yashakaga kugira ngo abantu bavemo baje baranyura aho ngaho no kugira ngo uno bashyire abantu mu mateso gakomeye inyuma yaho nibamara guteseka n'abandi bamara gu- bamaze guhungira mu bihugu byo- byo bya kure eh, bazabone yuko ha- nihahisa- hahise nk'igihe kirekire ng'imyaka nyinshi cyane abo bantu boza bamaze kuza bakavuga ngo uno na- natwe twari dutuye hano ugasanga yuko bizanye imbururu nyinshi cyane ima- aho turi gu- kwibaza twese tukavuga kubera niki bari kuvuga ngo uno abanyarusisiro abanyakihugo bave mu mu byabo bagende mu buhungiro bashaka iki koko mu kiganiro yagiranye n'ijwi ry'amerika bwana lawrence kanyuka umuvugizi wa politiki wa m makumyabiri na gatatu ahakana ibivugwa n'uyu muyobozi we yumvikanisha ko abakoze ibyo ari abarwanyi bagize imitwe ya wazalende ikorera muri ako gace abakora ibyo byose ni abitwa mayimayi wazalendo ndetse n'imitwe ya semse ubu ngubu leta yise wazalendo abo bica abaturage kandi bakanatwika amazu muri bambo emuventura baratubeshyira cyane rwose ubundi leta niyibaha imbaraga kuko twebwe iyo baduteye twirwanaho ibyabaye muri bambo ntaho bihuriye na gato na emuventura ahubwo ni iyo mitwe yabikoze ariyo mayimayi wazalendo semse ndetse n'indi yose leta yise wazalendo ikayiha imbaraga ariko umutwe wa semse fdp ushinjwa na m makumyabiri na gatatu nawe urabihakana avugana n'ijwi ry'amerika eritiye gashegu habimana umuvugizi wa semse fdp arashinja umutwe wa m makumyabiri na gatatu M23 turakuvuga ko twari twe turi inyuma yo kwirukana abaturage bo muri za Kagando za Bambo za Butare za Bundasi Shango za Gashavu za Bukombo kwa ngo tubashire ku masantere agamwe icyo ni ikinyoma mbese kuri M23 ni ubucuruzi bw'ibinyoma no gucuruza uh, akababaro k'abaturage babe n'ibyabo ni ukuvuga ngo M23 bafite impamvu zabo batabidushiraho twe nka SMC de FDP bwana gashegu yongeraho ko hari icyo m makumyabiri na gatatu yabigamije mu kwirukana abo basivile nyine kugira ngo bashire bari abaturage ahantu hamwe bazane abaturage basha bavuye mu burere bwo mu rwanda cyangwa bari abaturage bashyire hamwe kugira ngo semuseni kazajya kubaataka ku maposiso- mu mapozisiyo gabo gari mu burere bwa murimbi za kabizo cyangwa za bukombo santere cyangwa za niyo mpamvu M23 iri gusa kuba bara- bari abaturage bava mu mi- ngini yabo mu burere bwabo batuye mu mazu gabo babone kuntu bari abaturage baba- babakisha ibyabo n'ubutaka bwabo n'amazu gabo nubwo izo mpande zose zikomeje guterana amagambo kuri iki kibazo amasoko atandukanye y'ijwi ry'amerika yabashije kuvugisha yemeza ko muri iyi minsi agace ka bambo gakomeje kugaragaramo imirwano aho buri wese mu bahanganye ashaka kukigarurira ayo masoko kandi yemeza ko kugeza ubu bigoye kumenya uwaba ayoboye gurupe ya bambo cyane ko ibirindiro bya m makumyabiri na gatatu na wazalendo bi- biteganye kandi ku isaha ku isaha urufaya rw'amasasu rukomeza kumvikana ibi birimo kuba mu gihe ibiganiro by'i rwanda bigamije gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano mu burasirazuba bwa kongo bikomeje ba minisitiri b'ububanyi n'amahanga b'u rwanda na kongo kugeza ubu ntabwo barabona umwanzuro ufatika ushobora kurandura burundu umutekano muke muri repubulika ya demokarasi ya kongo jimmy shukurani bakomera ijwi ry'amerika igoma itariki ya makumyabiri na gatanu y'ukwezi kwa cumi na kumwe ni umunsi mpuzamahanga ngarukamwaka wo kurwanya urugomo rushingiye ku gitsina uburundi nabwo bwifatanije n'isi yose thierry ndayishimiye aduteguriye iyi nkuru icivugo ngenderwako cy'uno mwaka kivuga kiti twerekeza ku myaka mirongo itatu y'umugambi w'i beijing tuje hamwe dutuze amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme kino civugo gihamagarira abo bose bakora batiziganya ngo amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme atuzwe na cane cane amaleta gusubiza amaso inyuma bagasuzuma intambwe bageze ko mwishirwa mu ngiro ry'amasezerano mpuzamakungu yerekeye kurandurana n'imizi ubwoko bwose bw'amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme mu gihe haheze imyaka mirongo itatu yose hatewe umukono ku mugambi w'i beijing mu kwifatanya n'amakungu mu gutanguza icesi iyo minsi cumi n'itandatu yo kurwanya amabi akorerwa abakenyezi mu burundi umushikiranganji imeri de sabushimike ajejwe gushigikirana imibano agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira yamenyesheje ko ari akanya keza ko gusubiza amaso inyuma uburundi bukaraba aho bugejeje mu gukingira no kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme afatiye ku gitsina burundi burifatanya n'amakungu mu gutanguza isekeza ry'iminsi cumi n'itandatu yahariwe kurwanya amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme iryo sekeza ryashinzwe mu ntumbero yo kwibuka abakenyezi benshi n'abigeme bashikirwa n'amabi afatiye ku gitsina bigatuma atabo bishikana cyangwa ngo bashikane imiryango yabo ni akaryo keza kandi kuri abo bose biyemeje kurwanya amabi afatiye ku gitsina ko gusubiza amaso inyuma ngo barabire hamwe aho bateje ikivi umushikiranganji imeride sabushimike anavuga ko muri ico kiringo c'imisi cumi n'itandatu hategekanijwe ibikorwa bitandukanye mu ntara zose vy'imenyekanishwa ry'umugambi uhinyanyuwe w'igihugu werekeye kurwanya amabi afatiye ku gitsina uno mwaka iri sekeza rishitse mu gihe leta y'uburundi iriko iritanga bimwe biboneka ngo ako karanda gatuzwe mu gihugu biciye mu gushigikira yivuye inyuma ibikorwa vyo kwiteza imbere ku bakenyezi aha twovuga ishingwa ry'ibanki yabagenewe itegurwa ry'umugambi w'igihugu wo kurwanya inda z'indaro hamwe n'igwizwa ry'ibigo abakorewe amabi afatiye ku gitsina baronkeramwo ubufasha bwose bakeneye mu kibanza kimwe ijwi ry'amerika ryavuganye n'umukenyezi karire kinyana jeannette yikorera utwiwe akanakurikiranira hafi ibijanye n'agateka k'abakenyezi n'abigeme mu burundi atubwira uko ico kibazo cifashe mu gihugu ubonye umukenyezi mu burundi ashobora gukora akazi kose ashaka kandi akarondera n'ingurane mu mabanki cyangwa mu mamikrofinance atarindiriye ipoteke y'umugabo ikintu gisigaye cyo gukorerako ni igihe haba mu ngo ngo cyangwa mu kazi umukenyezi ahohoterwa kubera igitsina cyiwe bakamugaya ko adashobora gukora akazi kiwe gutyo cyangwa mu rugo ugasanga umuryango uramugaya kubera n'umukenyezi novuga nti ni violence psychologique mu rurimi rw'igifaransa uyu mukenyezi anavuga ko amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme afatiye ku gitsina mu guhabwa ubuzi n'iyindi mirimo hari aho bicibonekeza mu bakoresha bamwe bamwe karire kinyana akavuga ko uruhare runini rwo kubigwanya bishimikiye cyane cyane ku bayakorerwa mu kazi usanga hariho abashefu b'abagabo bahohotera abagore kubera babanza ku byo kuryamana cyangwa umugabo nabyo birahanwa ubunye birahanwa n'amategeko iyo uyu mukenyezi ashoboye kubyerekana yuko aricyo yahowe mugabo n'ubwo rugero ruriko ruragabanuka cyane iyo umugore we wenyine atabifisemo uruhara ahubwo umukenyezi niwo yategerezwa kwihagarara abarundi bose bahamagarirwa kwitabira iryo sekeza no gukurikirana ibikorwa byategekanijwe muri ryo kugira ngo hategwe intambwe iboneka mu gutsimbataza agateka k'umukenyezi n'umwigeme nabo babone guteza imbere imiryango yabo n'igihugu cabibarutse nk'uko bitangazwa n'ubushikiranganji bwo gushigikirana ikiringo c'iminsi cumi n'itandatu gitangura kuwa mirongo ibiri na gatanu ukwezi kwa cumi na kumwe kikarangira kuwa cumi ukwezi kwa cumi n'abiri ibirori vyo guhimbaza icese iryo sekeza bikaba vyabereye ku mugwa mukuru wa komine gihanga mu ntara ya bubanza thierrive ndayishimiye ijwi ry'amerika kigali ibihugu bya afurika ntibyashimishijwe n'amasezerano mashya yavuye mu nama mpuzamahanga ya onu ku mihindagurikire y'ibihe cop makumyabiri n'icyenda yarangije imirimo yayo ejobundi ku cyumweru i baku mu murwa mukuru wa azerbaijan mugenzi wacu fide niyongabo yabiganiriye na porofeseri desire ruragaragaza wigisha ibijyanye n'imihindagurikire y'ibihe muri kaminuza ya glasgow muri ekose ubwa mbere ho nagira mvuge yuko aya mafaranga miliyaridi amajana atatu z'amadolari ari amafaranga make turabye ibyononekara bivuye ku ihindagurika ry'ibihe turetse n'ibyo urabye n'ubwa mbere mu bihumbi bibiri n'icyenda harigeze kuba ikigega kijyanye n'ibyo gufasha ku byononekaye cyangwa ku byononekara ku bijyanye n'imihindagurika ry'ibihe ariko ugiye kuraba zari imiliyaridi gusa ibihumbi ijana ku mwaka icyo gihe byafashe imyaka itari munsi ya cumi n'itatu kugira ngo izo miliyaridi ibihumbi ijana babishikeko twibutse kandi abariko baratwumviriza yuko nubwo babishitse ko zari miliyaridi ibihumbi ijana gusa bakaba babishitse ko mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane uno munsi ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere kandi arivyo bikeneye ayo mafaranga vyariko bisaba hagati y'imiliyaridi amajana atanu z'amadolari canke ngira ngo nobivuga yuko ari nk'imiliyaridi igihumbi one trillion dollars bakaba babahaye aya mafaranga bemeye gutanga ayo mafaranga sayo babahaye nayo bemeye none ibi bintu bizogarura n'icyizere muri izi nama icyo ni ikibazo cya mbere umuntu akwiye kwiyumvira hanyuma ibihugu biteye imbere biravuga ko ubushinwa nabwo bukwiye gufata iya mbere mu kugira uruhara mu byerekeye gutanga amafaranga agenewe ibihugu bikenye kurusha ibindi bigiramirwa eh, kurusha ibindi n'ihindagurika ry'ibihe yamara ubushinwa bwo bukavuga ko ibihugu biteye imbere nk'ivy'iburaya na amerika nivyo bimaze ngo imyaka amajana n'amajana birungika imyuka yonona ibidukikije bigira ingaruka kuri ivyo bibazo vyose ngo nivyo bikwiye gutanga igice kinini cy'amafaranga ubwo guterana amajambo ubushinwa bugomba kuvuga ko bwatanguye kurunga iyo myuka mu bihe vya vuba ugereranije n'ivyo bihugu vy'iburaya si ikibazo gikomeye nk'uko tuzi ko ubushinwa buzi ubwa kabiri kurungika iyo myuka ihumanya ibidukikije ivyo uh, ni ibintu bikomeye cyane iyo uriko uh, urihweza ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe kuko ubundi ibihugu byose byari bikwiye gufata iya mbere kugira ngo bigabanye izo ngaruka hamwe n'ivyo vyuka birungika mu kirere ariko wibukanye yuko uri kuraraba ingene bavuga uh, definisiyo canke basigura ngo igihugu kiri mu nzira y'amajambere ubushinwa uh, mu mategeko uh, ateganya ingene ibihugu bavuga yuko biri mu nzira y'amajambere cyane byamaze gushika ku majambere ubushinwa buri muri ivyo bihugu bavuga yuko bikiri mu nzira y'amajambere n'ubwo muri iki gihe ari igihugu kirungika ivyuka bituma isi ishuha akaba ari ca kabiri hamwe n'ubuhindi nabwo nyene buri bumeze nk'uko niyo mpamvu bo bavuga bati twebwe twatanguye inyuma y'ivyo bihugu bindi nivyo vyari bikwiye gutanga amafaranga menshi kugira ngo dushobore gufasha ivyo bihugu vyose bifise izo ngorane kugira ngo bishobore kuronka ingene uh, bishobora kurwanya ingaruka z'iryo hindagurika ry'ibihe umuyobozi w'ikigo power shift africa giharanira uh, urugamba rwo guhangana n'ingaruka z'ihindagurika ry'ibihe ku mugabane wa afurika yavuze ko ayo mafaranga naho yotangwa aza nk'ingurane nk'uko biza byaribonekeje akiyongera ku madeni ibihugu vyo muri afurika bifise ni ikihe ibihugu vyo muri afurika bishobora kuba birafata kugira bihangane n'izo ngaruka bitabanje kurindira ayo mafaranga biriko bivuga ko naho yozaza aje nk'ingurane muri make ikintu ubwa mbere afurika ikwiye kwiyumvira canke ibindi bihugu byose biriko biratera imbere no kuraba ahubwo ingene vyofata ingamba zavyo zari zisanganywe ingene bonyene ibihugu vya afurika bishobora kuraba ingene bigwanya ingaruka z'ihindagurika z'ibihe bigafata ingamba zavyo mu bihugu vyazo ukwavyo bitaravye ubwa mbere iyo amafaranga azazanana icya kabiri ni uko ibihugu bikiri mu nzira y'amajambere bikwiye kwiyumvira ukundi zobigenza mbere y'uko bafata ayo mafaranga hako bayafata nk'ingurane bakayafata nk'impano garanti gusumba uko bayafata nk'ingurane hari hakwiye yuko bafata ingamba bakumvikana yuko ayo mafaranga ataba ingurane murakoze cyane ndabashimiye nanjye ndabashimiye
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika watowe donald trump arimo harubaka guverinoma ye muri iki gihe cy'inzibacyuho mbere y'uko atangira ubutegetsi ku itariki ya makumyabiri y'ukwezi kwa mbere gutaha ku mwanya ukomeye wa minisitiri w'ububanyi n'amahanga yahisemo umunyapolitiki witwa marco rubio ni mu ntoki thomas kamirindi senateri marco rubio afite imyaka mirongo itanu n'itatu y'amavuko yavukiye mu mujyi wa Miami muri leta ya Florida mu majyepfo ya leta zunze ubumwe za Amerika mu gihumbi magana cyenda na mirongo irindwi na rimwe ku babyeyi bahunze ubutegetsi bw'igitugu bwa Fidel Castro muri Cuba nyuma babonye ubwenegihugu bwa Amerika sena iramutse imwemeje yababaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa mbere wa Amerika w'umulatino nk'uko bita abanyamerika bakomoka muri Amerika y'Epfo Rubio ari mu ishyaka ry'abarepublikani kimwe na President Trump yabaye depite wo ku rwego rwa leta ya florida kuva mu bihumbi bibiri kugera mu bihumbi bibiri n'umunani birimo kuba perezida w'umutwe w'abadepite wa florida imyaka ibiri kuva mu bihumbi bibiri na gatandatu kugera mu bihumbi bibiri n'umunani kuva mu bihumbi bibiri na cumi na rimwe kugeza ubu rubio ni senateri wo ku rwego rw'igihugu ni umwe muri babiri bahagarariye leta ya florida muri sena kandi ni umwe mu bakomeye muri komite y'ububanyi n'amahanga no muri komite igenzura inzego z'iperereza mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu rubio na trump bari mu bahataniraga kuba kandida w'abarepublikani mu matora yo ku mwanya w'umukuru w'igihugu bateranye amagambo akarishye cyane trump yaje kuba kandida anatsinda ayo matora ya perezida wa repubulika yabaye nyine mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu rubio nawe yagumye muri sena buhoro buhoro yabaye umwe mu bashyigikiye cyane trump kandi bavuga rumwe nawe niyo mpamvu yemeye inshingano trump yifuza kumuha
ni akazi katoroshye akazi ka minisitiri w'ububanyi n'amahanga ni ugushyira mu bikorwa politiki y'ububanyi n'amahanga perezida wa amerika watowe aba yaragennye ndizera ko nzagira amahirwe yo kubikorana ubushishozi bwanjye bwose bagenzi banjye bagize sena nibaramuka banyemeje
koko rero itegeko nshinga rya leta zunze ubumwe za amerika rishyira ubutegetsi nyubahirizategeko mu maboko ya perezida wa repubulika rivuga ko ashobora gusaba mu nyandiko ibitekerezo byabo ba minisitiri be ku bifitanye isano n'inshingano zabo ku murongo wa mbere muri politiki y'ububanyi n'amahanga ya Trump hariho guhangana n'ubushinwa igihugu cya kabiri mu bukungu bw'isi nyuma ya leta zunze ubumwe za amerika michael o'hanlon ni umuyobozi w'ishami ry'ubushakashatsi mu bya politiki mpuzamahanga mu kigo brookings institution cy'i washington dc umurwa mukuru wa leta zunze ubumwe za amerika yaganiriye n'ijwi rya amerika
ushatse wamwita umuhezanguni ku bibazo byinshi bitandukanye ubushinwa nabwo buri mu mubare wabyo
rubio azwiho gukarira ubushinwa koko mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda yabaye intandaro ya anketi guverinoma ya amerika yakoze mu rwego rw'umutekano ku kigo nkoranyambuga tiktok cyo mu bushinwa imyanzuro yazo yatumye guverinoma itekereza kubuza tiktok gukora muri leta zunze ubumwe za amerika uretse ibyo rubio yari ku isonga mu myandikire y'itegeko ribuza amerika kugura ibicuruzwa bimwe na bimwe biva mu bushinwa kubera ikibazo cy'uburenganzira bw'abo mu bwoko bw'aba uwigur b'abayisilamu biganje mu ntara ya Xinjiang iri mu majyaruguru y'ubushinwa yashyize kandi igitutu kinini kuri guverinoma ya perezida joe biden kugira ngo ihagarike ubucuruzi bwose n'ikigo cy'ikoranabuhanga Huawei cyo mu bushinwa yagize n'uruhare runini mu guharanira irindi tegeko ryo gufunga ibiro by'ubufatanye mu by'ubucuruzi bya leta zunze ubumwe za amerika muri hong kong mu bihumbi bibiri na makumyabiri ubushinwa nabwo bwashyize senateri marco rubio ku rutonde rw'abantu bwafatiye ibihano abashakashatsi biteze icyo bita intambara y'ubucuruzi hagati ya amerika n'ubushinwa muri manda nshya ya perezida trump muri manda ye ya mbere yashyize imisoro n'amahoro bihanitse ku bicuruzwa biva mu bushinwa igihe yashakaga iyi manda ya kabiri amaze gutsindira rero yiyamamaje avuga ko ashobora kuyazamura nanone kurushaho kugera kuri mirongo itandatu ku ijana nubwo byatera akaduruvayo mu bukungu bw'isi nka mbere cyangwa se kurusha mbere marco rubio naramuka abaye minisitiri w'ububanyi n'amahanga azihatira gushyira mu bikorwa politiki y'ububanyi n'amahanga perezida watowe trump yiyamamarijeho ishingiye kuri amerika mbere ya byose america first mu cyongereza niko vilma patresh mwarimu wa siyanse za politiki muri kaminuza yitwa ded y'i miami muri florida yabisobanuriye ijwi rya amerika mu rurimi rw'igisipanyolo
erega uko byagenda kose dushyire mu gaciro no mu kuri leta zunze ubumwe za amerika izashyira imbere inyungu zayo hejuru y'iz'isi
sena iramutse yemeje marco rubio kuba minisitiri w'ububanyi n'amahanga yaba agiye muri umwe mu myanya ya mbere ikomeye muri leta zunze ubumwe za amerika koko rero aza ku mwanya wa kane umukuru w'igihugu aramutse agize impamvu zituma adashobora kuzuza inshingano ze burundu asimburwa na visi perezida uyu abuze burundu hataho perezida w'umutwe w'abadepite w'inteko ishinga amategeko yo ku rwego rw'igihugu nawe yababuze ni perezida ku bw'indagizo wa sena yo ku rwego rw'igihugu waba umukuru w'igihugu uyu aba ari we musenateri umaze igihe kirekire kurusha abandi muri sena bose rero baba batabonetse burundu hakaza minisitiri w'ububanyi n'amahanga akaba ari we uyobora igihugu nshuti twari kumwe mwakoze kudutega amatwi ahantu ho dusoreje amakuru yacu n'ibiganiro byo kuri iyi saha ni ibiganiro byari bihagarariwe na Etienne karekezi nadia taha niwe washyize hamwe amajwi naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankusi ndabashimira ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi ry'amerika nshimira na bagenzi banjye bose bamfashije gutegura aya makuru no kuyabagezaho ndabifuriza amahoro n'amahirwe mugire ibihe